muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika mwiriwe neza muri kumwe na oriane tangishaka ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri muri iki gihe umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu anthony blinken ari mu rugendo mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo amashyirahamwe yigenga akorera mu buseruko bw'igihugu ariko aratera akamo kumusaba ko kumusaba kw'igihugu ciwe amerika cofatanya na leta ya kongo mu kurwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa kongo
icyo twashaka yuko yakora muri kongo yacu mu burasirazuba bwa kongo ni uko yabona igisubizo kuri izi ntambara zikomeje gutera umutekano mukeya
uyu ni umwe mu barongoye ayo mashyirahamwe kandi naho hirya no hino muri kenya bari mu bikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ayabagize inama nshingamateka ayababuramatari b'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi nk'uko twabivuze umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika n'amahanga anthony blinken yabonanye na perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa mu gitondo c'uno munsi wa kabiri mbere y'uko aja muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rugendo arimwo ibihugu bitatu vyo muri afurika igisirikare ca nigeria catangaje ko cateye mu mvuto cataye mu mvuto intagondwa z'abayisilamu zakoze igitero muri ekleziya y'abakatolika muri ico gihugu mu mezi abiri arangiye zigahitana abantu mirongo ine aya makuru rero nayo ndavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya nk'uko twabibabwiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika n'amahanga anthony blinken yabonanye na perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa mu gitondo c'uno munsi wa kabiri mbere y'uko aja muri congo mu rugendo arimwo rw'ibihugu bitatu vya afurika
abo bategetsi babiri babonanye mu biganiro byamaze igihe gitoyi umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu na lady pandor yagizemo uruhara mu gitondo c'uno munsi wa kabiri ivyo biganiro ntivyahishije ivyo ibihugu vyabo bidahuriye ko ku bijanye n'ibitero uburusiya buriko bukora muri ukraine afurika y'epfo yagumye ata ruhande na rumwe yegamiye mu bibera muri ukraine yaranse kunebagura uburusiya ku bitero buriko burakora muri ukraine umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa amerika anthony blinken yateye iteka umunsi wahariwe abakenyezi muri afurika y'epfo uwo munsi uhimbaza igihe abapfasoni bo mu bwoko bwose bagira imyiyerekano mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatandatu ku murwa mukuru wa afurika y'epfo pretoria yo kwiyamiriza intwaro karyanisha imiryango ya apartheid blinken yitavye ibirori vyo guhimbaza iyo tariki uno munsi kuwa kabiri ku murwa mukuru pretoria mu nyuma yaho yaciye afata indege imujana muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho azoba ari mu rugendo rw'iminsi itatu arimwo muri afurika ruzomujana kandi mu rwanda
kandi naho igisirikare cya nigeria cyatangaje ko cataye mu mvuto intagondwa z'abayisilamu zakoze igitero zakoze igitero muri ekleziya y'abakatolika muri ico gihugu mu mezi abiri arangiye aho bahitana abantu mirongo ine ibindi kuri inkuru jeffrey mutagoma arabitubwira umugaba mukuru w'ingabo za nigeria general leo irabor yabwiye abanyamakuru ko izo ntagondwa zatawe muri yombi nyuma y'ubufatanye bw'igisirikare polisi n'izindi nzego z'umutekano zahurije mu gikorwa cyo kubahiga bukware gusa umubare w'abafashwe igihe bafatiwe n'aho bafatiwe ntabwo byahise bitangazwa ariko ubutegetsi bwo muri nigeria bwavuze ko bukeka ko umutwe w'intagondwa za leta ya kisilamu muri afurika y'uburengerazuba iswap mu magambo ahinnye y'icyongereza ari wo wakoze ubwicanyi muri kiliziya y'abagatolika ya mutagatifu faranswa mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa leta ya ondo tariki eshanu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka burakoze Jefromu Tagoma leta y'igisirikare cya leta y'igisirikare cya Chade yateye igikumu ku masezerano y'ukwemera guhagarika ingwano n'imigwi igwanya ubutegetsi irenga mirongo ine hamwe n'abatavuga rumwe na leta imbere y'ibiganiro by'umwumvikano by'abanyagihugu bitegekanijwe mu gihugu yamara umugwi ukomeye ugwanya ubutegetsi muri icyo gihugu ntiri muri ayo masezerano Fidel Niyongabo aratubwira ibindi
hisunzwe ayo masezerano yatewe ku igikumu mu gisagara cya Doha impande zateye ku igikumu zemeye guhagarika kugwana imbere y'ibiganiro bitegekanijwe ku itariki mirongo ibiri y'uku kwezi k'umunani ku mugwa mukuru wa Chad N'Djamena igisirikare cya Chad cyemeye kandi kudatera imigwi yemeye gushira igikumu kuri aya masezerano yamara umugwi ukomeye ugwanya ubutegetsi wateye igikumu kuri aya masezerano yo guhagarika ingwano uwo mugwi wagirizwa ko ari wo wishe uwahoze ari perezida wa Chad Idris Deby Itno mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuba uwo mugwi utari mu masezerano byatumye abatari bake bibaza niba azoba ahagije kugira ibiganiro bigende neza mu gihugu ni mu gihe ikiringo c'imfatakibanza c'amezi cumi n'umunani co kuva ku ntwaro ya gisirikare kugira ubutegetsi usubire mu minwe y'abasivile no mu nzira ya demokarasi kiriko kirarangira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe onu antonio guterres yahagije impande zose zashitse ku masezerano muri chad kutwigoro twazo mu nzira y'amahoro turiko turagira intambwe muri iki gihe umuryango w'ubumwe bwa afurika washimagije amasezerano yashitswe ko uyu munsi watangaje ko ari intambwe ikomeye ku vyerekeye ikiringo mfatakibanza basavye kandi impande zose zija muri aya masezerano kugira igihugu gisubire ku ntwaro yubahiriza ibwirizwa shingiro umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika ned price nawe nyene yahagije utwigoro two gushika ku masezerano yashimiye kandi akigoro ka qatar ko gutuma ayo masezerano ashikwako yamenyesheje ko ari intambwe ikomeye ku vyerekeye ikiringo mfatakibanza muri chad
radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kuvugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudusanga no kuri interineti siti yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahere mu makuru y'igihugu ca kenya hirya no hino muri kenya bari mu bikorwa vyo guharura ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abagize inama nshingamateka ay'ababuramatari b'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi muri rusange abakurikiranye ayo matora bemeza ko yabaye mu mahoro naho hagiye hagaragaramwo utunenge duke tujanye n'itumanaho mugenzi wacu edi gwema yavuganye n'umushakashatsi bosco ku bwayo hari mu gisagara cya nairobi amubwira uko ibintu byifashe muri rusange amatora yabwirizwa gutangura mu masaha ya saa kumi na zibiri abanyagihugu bo muri kenya benshi bari bamaze gutonda ku biro by'amatora aho biyandikishije no kuva saa cumi n'imwe zo mu gatondo ariko ahatari hake hagiye haboneka ibibazo bijanye n'ubuhinga bwa none bakoresheje mu gutora bituma amatora aza gutangura ahatari hake ateze gatoyi ivyatumye rero aho byatanguye biteze babemereye kubongerera amasaha batakaje kugira ngo baze gufunga bose bashoboye gutora ku bya nyakuri amatora ategerezwa kuba ahagaze isaha cumi n'imwe za nimugoroba bagatangura guharura kandi nako hari aho byakunze saa kumi n'imwe bari bahejeje abandi ariko saa kumi n'imwe bari bakiri ku murongo itegeko rivuga yuko ababa bamaze gutonda saa kumi n'imwe igeze barorera bagatora hanyuma bakabona gutangura guharura ku bijyanye n'icyuka ntaho twumvise habaye akajagari kiretse agace kamwe aho basanze ku makarita y'amatora hari umwe ataboneka bagomba kugira imyigaragambyo ariko barabihagarika birarangira no mu yindi ntara aho bita wajira byabonekanye yuko byagoranye amatora basa n'abayunguruje azoba hanyuma abantu bashoboye kujya gutora nayo ubundi icyuka cya cy'umutekano hameze neza abantu baratekanye benshi barategereje bararorereye barabega ibyavuye mu matora wari ubivuze ko igikorwa cyo kubarura amajwi cyamaze gutangira mu mafasi y'itora hirya no hino mu gihugu ese mwaba muzi igihe komisiyo y'amatora izatangira gutangaza amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora amajwi y'agateganyo ubundi atangazwa nyuma y'iminsi ine ubundi bariko batangaza biba bitangazwa n'ibinyamakuru ni mu mabiro do vote amwe amwe aho baba bagiye bakavuga ati twabonye uku zagenze kuriya nk'ubu ibyo tumaze kubona ni ibyihuse cyane byavuye muri za gereza aho batoye ahandi bacariko babarura kumbure akazi k'amatora akazatubwira inyuma y'iyo minsi ine bwana ku bwayo utwo tunenge uvuga twagiye twigaragaza dushobora kuba impamvu y'uruhande rumwe kuba rwavuga ko amatora muri rusange atagenze neza ku buryo rwakwanga kwemera ibyayavuyemo haracari kare ariko musanzwe mubizi niko byaba bimeze ntihabura bidoga ariko utunenge twagiye tuboneka ni nko muri ubwo buhinga bwa none bagombye gukoresha hariho amakipe nonekaye agera ku majana abiri na ariko ugiye kuraba kiti zatezwa gukora zashika mu bihumbi mirongo ine na umva hapfuyemo majana abiri bobo muri ibc bavuga ati ni nke cyane mu burere nabwo amatora atabaye bamaze kubemera ko bazoba menyesha ikiringo ayo matora bakayakora ntibyagomba gutuma hari abovuga ngo amatora yagenze nabi ni ibiharuro bidafashe cyane bitari byinshi bitotuma amatora bavuga ngo yagenze nabi yagenze neza muri rusange ugiye kubiraba ikindi twumva ni uko muri aya matora umubare w'urubyiruko cyangwa se urwaruka rwitabiriye cyangwa se rwiyandikishije gutora waragabanutse cyane wagerageza ukaduha ishusho muri rusange uko ubwitabire bwari buhagaze uyu munsi byatangaje cyane benshi bari kubyibazaho igituma iyo mu bihe byo mu myiyamamazo wasanga hari urwaruka rwinshi ruri inyuma y'abiyamamaza ariko uno munsi ugiye ku mazu y'amatora wasanga ahubwo urwaruka rutitabiriye aya matora benshi byabatangaje byatangaje kubona usanga abantu b'abasaza abantu b'abamama nibo bitabiriye cyane aya matora ariko ugiye kuraba mu bihe by'imyiyamamazo byabonekana yuko urwaruka aribwo ruyitayeho cyane ariko uno munsi mu kwitaba ugiye kuraba urwaruka ntirwayitabye neza kuri icyo kijyanye n'ubuke bw'urubyiruko cyangwa se urwaruka ninde muri abo bakandida babiri bahanganye ari bo Raila Odinga na William Ruto bishobora kugiraho ingaruka cyane ugerageje gukurikirana neza ukaraba politiki ya Kenya urwaruka rwajya kugabangana abakandida babiri muri bane basanzwe baraserutse muri aya matora baza kugabangana william ruto na wajakoya noneho rero uca wumva wajakoya we w'ubundi bisanzwe bigaragara ko atari mu bakandida bari imbere cyane ubihomberamwo ahanini cyane biragaragara ko ari ruto niwe aza guhombera mu rwaruka rutitabye amatora ku bwinshi bosco ku bwayo umusesenguzi mu bya politiki ukaba uherereye aho mu gihugu cya kenya nagira ngo ngushimire cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane kuba mwampamagaye murakoze
urakoze rigwema hagati aho abanyakenya barenga igihumbi n'amajana indwi baba mu rwanda bazindukiye nabo nyine mu matora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka n'abatwara uturere mu gihugu cabo basaba ko muri ayo matora hatoba imvururu canke abiyamiriza amatora nk'uko byagenze mu mwaka wa bibiri n'indwi na bibiri na cumi n'indwi umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika pierre cavaniyo nkuru aratubwira ibindi mu bakandida babiri bakomeye muri Kenya William Ruto icegera c'umukuru w'igihugu ahari na Raila Odinga atavuga rumwe na leta amaze imyaka irenga mirongo ibiri agwanira ikibanza c'umukuru w'igihugu uwo munyakenya aba mu Rwanda yizeye ko yatoyemwo umwe azotwara igihugu ya tumefurahi sana, tumepata fursa ya kuchagua viongozi wetu, kiongozi ambaye ako ati ndahimbawe ko twaronse akaryo ko kwitorera abategetsi bacu abo twifuza n'abaharanira agateka ka zina muntu uzotwarira bose ataho yegamiye abona kure uzofata ingingo ku neza y'abanyagihugu bose ata n'umwe akumiriwe mu buzima bw'igihugu
siri yangu
ariko sinamukubwira unatoye uwo twarishira hamwe ry'abanyakenya baba mu rwanda amwongerera ko kw'igihugu ciwe gikeneye umutegetsi mwiza ashira imbere ubumwe n'amahoro wyclife aganda twaganiriye ahejeje gutora i kigali mu buserukizi bwa kenya ati namaze gutora kandi ndajyohewe ko naranguye uburenganzira bwanje bwa demokarasi muri kenya twifuza umuyobozi yoza kutwunga akadushira hamwe mu bumwe twese uzoshira imbere amahoro n'umwumvikano mu bonse rimwe kandi uwo namutoye kuko ku rutonde namubonye ko abo banyakenya basaba bagenzi babo bari mu migambwe itandukanye ko bokwirinda imvururu za politike no gushamirana bavuga ko ivyabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi aho abantu barenga igihumbi n'ijana bishwe kubera imishamirano vyobabera icigwa komisiyo y'amatora yatangarije ijwi ry'amerika ko ku biro vy'itora bibiri biri kigali mu rwanda atangorane zahibonekeje ndetse ko ata muntu n'umwe yibuze kuri lisite y'itora wanderi elfantas araba igisata c'amatora mu rwanda rwanda nawe nyene yizeye ko amatora agenda neza mu gihugu cose akagira nico atuma uje gutorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu lakini ni mwenye nimechagua ako kwa roho niko na imani na yeye ndiye atakuwa ati ndazi ko uwo natoye ku mutima ari wazoba umukuru w'igihugu twiteze ko uja gutorwa ari ushira imbere gutorera umuti ibibazo by'abanyakenya bose atanuma asigaye inyuma muri kenya ubuzima busigaye buzimbye cyane kandi ifaranga riguma rita agaciro twifuza uza guteza imbere ubutunzi nk'uko uhari ariko arabikora ntitwifuza uza gushira imbere ubwoko bwiwe oya ahubwo ni ubutuma umuntu wese aronka ubugari n'ibindi byo kurya kama ni ugali, kama ni chakula mwananchi woyote aweze kupata.
Kenya n'u Rwanda ni ibihugu bifitaniye ubucuti bukomeye bufatiye ku butunzi kuko ibidandazwa vyinshi biza mu Rwanda bica ku kivuko ca Mombasa muri Kenya. Ambasaderi wa Kenya mu Rwanda Philippe Gitiora yemeje ko amatora y'uyu mwaka adashobora gusubiza inyuma ubwo bucuti. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho umukuru w'igihugu ahari Uhuru Kenyatta yatorerwa manda ya kabiri. Ico gihe uwo bahiganwa yanse amatora umugwi w'igihugu jejwe amatora amatora ubona kwemeza ko ayo matora asubigwamwo abanyakenya baba mu rwanda barenga igihumbi n'amajana n'indwi bizeye ko ubu atawuja kwanka amatora kuko umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta ari nawe yanse amatora mu myaka itanu iheze ubu ari mu bakandida bahabwa amahirwe yo gutorwa nk'umukuru w'igihugu raila odinga yabwiye abamenyeshamakuru i nairobi muri kenya ko abanywanyi biwe bizeye intsinzi kandi ko naho batotsinda biteguye kwakira ibiva muri ayo matora abakandida bane bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ni david mwaure wo mu mugambwe agano raila odinga w'ihuriro azimio la umoja william ruto wa united democratic alliance na george wajakoya w'umugambwe root party abanyakenya bafise imyaka yo gutora muri kenya barenga imiliyoni mirongo ibiri na zibiri nk'uko umugwi ujejwe amatora uvyerekana ku munsi wa gatanu uheze ibihugu cumi na bitanu harimwo leta zunze ubumwe za amerika bibicishije mu buserukizi bw'ivyo bihugu muri Kenya vyashize habona urwandiko bisaba ko hoba amatora meza atekanye azira imvururu za politike kuko ku bwavyo Kenya ari igihugu gifise ubutunzi buhagaze neza ndetse ko imvururu zibayeyo zotandukira akarere kose Pierre Claver niyo nkuru mu buserukizi bwa Kenya i Kigali ku bwijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda buri munsi murumva ikiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga rero kiba kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe buri munsi ejo mugenzi wacu frederic nkundikije aradutegura ikiganiro turi kumwe ku murongo wa telefone frederic nkundikije ejo two kwitega iki mu kiganiro muri isanga oriane ejo mu kiganiro muri isanga tuzogaruka ku bikorwa canke umwihwezo vyahuje mu burundi abari mu kigo cy'igihugu co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kijejwe kurwanya ibiza vy'ingwara mu gifaransa bavuga ngo ni centre des opérations d'urgence de santé publique abo mu biro vyo muri afurika bijejwe gukurikirana indwara afurika cdc abahinga mu kuvura indwara zandukira abo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'abasanzwe bafasha urundi mu iterambere ry'amagara y'abantu n'abandi umutumire wacu rero ni umuganga yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira yari muri iyo nama abifuza rero kumenya byinshi kuri icyo kiza gisibije ku isi hose nimutangwe ni mu kiganiro muri sanga ejo ku munsi wa gatatu oriyana urakoze cyane frederic nkundikije urakoze nawe
amakuru y'iradiyo ry'amerika arabandanya tuyabandanyirize muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Uh, tugishimire Pierre Claver niyo nkuru ku makuru yaje kudushikiriza mu kanya mu gihe kuri uyu wa kabiri umushikiranganje w'imigenderanire n'amahanga w'Amerika Anthony Blinken agendera igihugu ca Congo hamwe mu mashirahamwe yigenga aba muri Congo aripfuza ko Amerika yofasha Congo kurangiza ibibazo vy'umutekano muke uri mu buseruko bw'ico gihugu Vedaste Ngabo ari ibuvira aratubwira ibindi nyuma y'aho inzobere z'umuryango w'abibumbye zisohoreye raporo ishinja igihugu cy'u Rwanda kuba cyaragize uruhare mu mirwano imaze iminsi ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse kigashinjwa no gufasha inyeshamba za M23 amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Congo arifuza yuko Amerika yafatira u Rwanda ibihano ndetse rukavana n'abasirikare bagwa muri Congo Damascene Baziyaka n'umwe mu bahagarariye amashyirahamwe yigenga muri teritwari ya Rucuru ntabwo bikiri ibanga oni umuryango w'amahanga nawo wamaze kwemeza yuko u rwanda rufite uruhare mu mutekano muke urimo ukorerwa ahangaha kuriya gufasha iki gisirikari kigumuye cyo twita emu ventura kigumuye mu butegetsi bwa kongo ni ukuvuga yuko rero iki gihugu bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo gikure ingabo zacu muri muri kongo kireke gufasha bariya ba emu ventura kuko ni abakongomani aya mashyirahamwe yigenga kandi akorera mu burasirazuba bwa Congo asaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken ko Amerika yafatanya na leta ya Congo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu burasirazuba bwa Congo icyo twashaka yuko yakora muri Congo yacu mu burasirazuba bwa Congo ni uko yabona igisubizo kuri izi ntambara zikomeje gutera umutekano mukeya cyane cyane ngo mu karere ka rucuru aho abaturage benshi bahunze ibyabo bakava mu mago bakaba bari mu bakaba barihungiye hirya no hino aho bari bafite ubuzima bubi twebwe ibyo twashakaga yuko yakora ni uko yaza atuzaniye igisubizo kurangiza izi ntambara bagaza byashoni n'umwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara ari mu nkambi ya mikenke iri muri teritwari ya mwenga yifuza yuko uruzinduko rwa minisitiri antoni blinken rwatorera umuti ibibazo by'ivangura n'ubutumwa buhembera mu macakubiri bumaze iminsi bwibasira bamwe mu baturage bavuga ikinyarwanda muri kongo icyo dushobora gusaba uriya mutegetsi wagendereye kongo ni ugusaba leta ya kongo bariya abantu bagakurikiranwa bagafatwa bagashyikirizwa ubutabera tugakunda tukabona amahoro mbere y'uko intambara iba twari tubanye n'andi moko neza ariko le politiciens pour leur intérêts n'amapositionnement politike zabo ugasanga ko barabiba amacakubiri mu bantu abantu bagatangira kwicana mwabonye ibyabaye kariba aho umuntu bamurya bamutwika mwabonye ibyabaye zabaye kuri majoro kaminzobe hari umupolisi wari wishwe muri howele azira uko asa kandi deja ababikora barazwi biteganyijwe yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken muri repubulika ya demokarasi ya congo azahura n'abayobozi ba guverinema ndetse n'abahagarariye za sosiyete sivile kugira ngo baganire ku bufatanye ku bibazo birimo umutekano w'akarere kubahiriza uburenganzira bwa muntu kubungabunga ibidukikije n'ubucuruzi bw'ishoramari mu kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nyuma y'uruzinduko rwa perezida Tshisekedi i Washington Amerika na Congo batangije ubufatanye bwihariye ku by'amahoro n'iterambere ibyo bikaba biri mu masezerano ahuriweho agaragaza umubano wa hafi wa Amerika na Congo ndetse n'umuhigo rusange wo gukorera hamwe ku nyungu z'inyungu harimo no gushimangira inzego za demokarasi kunoza kubahiriza uburenganzira bwa muntu kurangiza kudahana ndetse no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
urakoze vedaste kuri iyo nkuru amakuru ya dijwi ry'amerika arabandanya umushikiranganji wa leta zunze ubumwe za amerika uh, nk'uko twabibabwiye ajejwe imigenderanire n'amakungu anthony blinken aritwe uh, aritezwe mu gihugu ca congo mu kanya kari imbere mbega urwo rugendo rwiwe rwitezwe ko iki mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye n'umuhinga mu vya politike cedric muyoboke
mu buryo bugaragara umunyamabanga wa departema ya affaires étrangères ya amerika arategerejwe cyane hano muri congo iyo usoma ibinyamakuru bitandukanye iyo ukurikira amaradiyo niyo wumva abasesenguzi cyangwa se abandi banyapolitike baramwiteguye cyane mu buryo bavuga yuko hari ibibazo byinshi byugarije iki gihugu yagira icyo abikoraho cyane cyane ko azaza asa n'uhagarariye igihugu gikomeye nka amerika muri ibyo bibazo benshi usanga bibanda ku kibazo cy'umutekano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara za sud na nord kivu ndetse na ituri ugasanga bagaruka kuri raporo na shozini iherutse gusohora ivuga yuko u rwanda ruri inyuma y'umutwe wa emuventura urimo urwana muri kivu y'amajyaruguru ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko biteguye uyu muntu nanone abantu bo muri sud kivu nabo cyane cyane nk'abiri iwacu mu misozi miremire ya minembwe bakaba bifuza yuko yagira icyo avuga ku ntambara zikomeje kubera muri turiya duce ziterwa na za rede tabara n'indi mitwe nka za mayimayi zigize iminsi zarayogoje kariya karere k'iringi nanone ikindi bantu bari bamwitezeho ni ibibazo biri hagati mu gihugu usanga nka opozisiyo yifuza kuko yagerageza kuvuga ku kintu cy'amatora agomba kuba kandi akazaba mu buryo bukwiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu muri rusange ni ibyo bibazo usanga bamwitezeho agomba kugira icyo avugaho kandi akagira icyo abikoraho none bwana cedric muyoboke ku kibazo cy'umutekano ukomojeho abanyekongo bamutezeho byinshi ukomeje ku mutwe wa m23 abanyekongo babona gute uwo mutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda batuye muri kariya karere k'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu cyabo usanga aba bantu benshi b'abanyekongo bamwe ngira ngo ahari baterwa no kudasobanukirwa bamwe usanga batabyumva ariko iyo urebye nk'abajijutse bakomoka hariya bamwe bagaragaza kumva nyine ko ari abantu bakomoka muri iriya ntara kandi ari abantu bahariya nyine bafite ibyo baburana ariko nanone abantu benshi ugasanga mu gihugu baravuga ngo ntababaho ahubwo ni abanyarwanda baba bafite gahunda zabo zo gukomeza gutera igihugu niko ubona abantu benshi bavuga ari nacyo gituma babitezeho cyane cyane iriya raporo ya nasiyozi yarabashimishije kandi urabizi yuko uriya munyamabanga wa departement afere etrangere kuko ibyo azavuga byose cyangwa se byakora ni ibintu bizaba bisa n'ibivuye mu gihugu gikomeye nka amerika gifite ijambo muri nasiyonzi cyangwa se muri konseri de sekirite bizeye cyane ko azagira icyo abikoraho wenda iriya ntambara yugarije kariya karere ikagira uko yarangira igitangaje usanga batavuga izindi ntambara ziri hirya no hino ariko ikibaraje inshinga ni iriya ntambara rwose yo mu buseruko ya emeventura kandi bavuga ko abakongomani na leta ya kongo niko yabivuze bavuga yuko ngo u rwanda rwaba ruyiri inyuma kuba repubulika ya demokarasi ya kongo itegereje byinshi kuri leta zunze ubumwe za amerika yisaba yuko yayifasha mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako karere yo iratanga iki ifite bihe byiyumviro by'uko nayo yagira icyo ikora kugira ngo icyo kibazo kirangire vuba
sinzi mbonje ndavuga ati mpagarariye igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndavuga ngo umusesenguzi ariko iyo ubona ntabwo nahamya ko ari icyo cyonyine kizanye uriya munyamabanga wa departement afere etrangere ya amerika ahubwo umuntu yanakeka kuko ibimuzanye harimo ibintu by'ubutwererane urabona yuko ubushinwa bwari bugize iminsi busa n'ubwegera kongo kugira ngo bugire icyo bwogeraho mu mapartenariya menshi ajyanye cyane n'ibikorwa remezo n'ibindi umuntu yakeka ko nacyo cyaba kizanye uriya mugabo nanone ikindi tutashyira kure n'iriya ntambara ya ikirere iriya ntambara ya ikirere ubona nka afurika du sud yafashe atitude umuntu yakwita ngo ni netere mu rurimi rw'igifaransa ariko nanone kongo igasa nk'aho naho ihajya kugira umubano wihariye na na rusi ukabona nabyo byaza nko gusa kurwanira kugira umubano mwiza n'ibihugu cyangwa se kugira imbaraga ku bihugu bya afurika kuko ubona nk'igihugu cya afurika duside ni igihugu cy'igihanganwe muri afurika ugasanga igihugu cya kongo ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi ibihugu byambatse ibihugu byose biba bishaka kugiramo ijambo nanone ugashaka n'u rwanda ni igihugu kiri sitarategi ibyo byose ni ibintu umuntu yavuga ngo wenda kongo icyo yatanga wasanga yemeye nk'ibintu bya kooperasiyo bilaterale hamwe n'icyo gihugu cya amerika kugira wenda ngo bagire icyo nabo bakuramo bakabamarira iyo ntambara ubwo ni ubusesenguzi nje nakora nk'umusesenguzi w'amategeko cedric umuyoboke umusesenguzi mu bya politiki ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika urakoze venuste nshimimana kubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire namwe ku ijwi ry'amerika aho niyo turangirije ibiganiro byacu turabashimiye mwese umugoroba mwiza